iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku ijwi rya amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri ino saha muri kumwe na oriane itanga ishaka abanyagihugu baba mu gisagara cya uvira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashimishijwe n'uko igihugu cyabo cyinjiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko
abantu bazaza bagenda byoroshye kandi bashobore kugira ubucuruzi byoroshye ubwo rero bizafasha ku bijyanye n'imibanire myiza n'abaturanyi abo ni bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya uvira muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bashimishijwe n'uko igihugu cyabo cyinjiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika uburusiya bwateye amabombe ku bisagara byo muri ukraine n'aho bwari bwaratangaje ko bugiye kuva mu gisagara cya kiev mu rwanda naho banki nkuru y'igihugu irashyira imbere amajambere yatangaje uburyo bushasha bwo kwishyura amafaranga y'ingurane hazwi nka bourse hafasha abanyeshuri ba kaminuza n'ab'amashuri makuru aya makuru hamwe n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini ni mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu burusiya uburusiya bwateye amabombe ku bisagara byo muri ukraine n'aho bwari bwaratangaje ko bugiye kuva muri kiev ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi ingabo z'uburusiya zateye ayo mabombe ku mujyi wa chernihiv mu majyaruguru ya ukraine kuri uyu wa gatatu ni umunsi umwe nyuma yo kwizeza ko zizagabanya ibitero byazo aho no mu murwa mukuru kiev amerika n'ibihugu by'uburayi by'inshuti za ukraine ntibyemera ibivugwa n'uburusiya ko bwasubije ingabo zabwo inyuma cyakora meya wa chernihiv vladislav astroshenko yavuze ko uburusiya kurasa amabombe byiyongereye mu masaha makumyabiri n'ane ashize abantu barenga ibihumbi ijana bakaba bagotewe mu mujyi bafite ibiribwa bike n'ibyangombwa byo mu buvuzi bishobora kubamaza hafi ikindi cyumweru kimwe mu ijambo yavuze mu ijoro ryakeye perezida wa ukraine volodimir zelensky yumvikanishije neza ko ibyo uburusiya bwavuze adapfa kubifata uko bivuzwe yagize ati abanyayikirene si abapfayongo abanyayikirene bafashe amasomo mu minsi mirongo itatu n'ine ishize bavogerewe kandi mu myaka umunani ishize y'intambara i donbas ikintu kimwe gusa bashobora kugirira icyizere ni ibikorwa bifatika ingabo z'uburusiya zanarashe ku nganda mu burengerazuba bwa ikirene hakoreshejwe ibisasu bitatu mu ijoro ryose nk'uko guverineri w'intara yabivuze kuri iki cyumweru gishize ingabo za Ukraine zageze ku bintu bifatika zisubije imijyi n'imidugudu iri mu nkengero za Kiev zikura ingabo z'Uburusiya mu mujyi wo mu burasirazuba wa Sumi kandi zizisubiza inyuma mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu Departoma y'ingabo y'Amerika Pentagone yavuze ko Uburusiya bwatangiye gukura abasirikari bake cyane mu birindiro byegereye Kiev ibibonwa nko guhindura imikorere aho kwitwa kuhava
urakoze cyane jeni gana nayo izotangura gukora inshansho zayo zo kwikingira ikiza cya covid cumi n'icyenda mu kwezi kwa mbere k'uwo mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kane ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidel niyo ngabo iyo nkuru yatangajwe uno munsi wa gatatu na perezida nana akufu ado mu ijambo yashikirije mu nyubako y'inama nshingamateka ku kugena igihugu cifashe yatangaje ko abashingamateka bazungukirwa vuba integuro y'itegeko ryerekeye gushiraho ikigo c'igihugu kijejwe gukora incanco kugira barishigikire bongere baryemeze perezida ado yavuze ko ico kigo kizotuma Ghana itangura gukora incanco zo kwikingira covid 19 mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2024 amarantabirengaho yamenyesheje gushika ubugana imaze gukingira mirongo ibiri na kimwe n'ibice bine ku ijana vy'abanyagihugu bayo miliyoni mirongo itatu leta yarakuyeho mu mpera z'indwi iheze nyinshi mu ngingo zo kwikingira ikiza ca covid cumi n'icyenda zari zashizweho mu kuvuga ko ibitigiri vy'abandura vyagabanutse cane kandi ko igikorwa co gucandaga abanyagihugu cagenze neza
ayo rero y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya afurika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere muri kongo abanyekongo bakora ubucuruzi buto buto eh, ba- bwambukiranya imipaka hagati y'u rwanda na kongo barinuba inzitizi bavuga ko zibabangamiye bene ubwo bucuruzi abo bavuga ko hari ubucuru- abacuruzwa batemererwa kwakira eh, ku ruhande rw'u rwanda byaba eh, bi- binakwi- byaba binakwiriye bakishuzwa imisoro y'umurengera ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika temistokle mitijima ibicuruzwa bigarukwaho n'abo bacuruzi ko bizibirwa kwambuka nibyo baba bambutsa ku mipaka ya rusizi ya mbere rusizi ya kabiri ndetse n'uwa bugarama kamanyora yose ihuza akarere ka rusizi mu rwanda n'intara ya kivu y'epfo ku ruhande rwa repubulika ya demokarasi ya kongo byiganjemo ibikomoka ku buhinzi ariko kandi harimo n'ibikorerwa mu nganda byose bikorerwa imbere muri kongo masumbuko migendo jean ni umukuru w'ihuriro ry'abacuruzi bato bakorera ku mupaka wa kamanyora bugarama Kuna hiyo uchuruzi kwetu eh, inatoka Kongo, guverinoma ya Rwanda hari ibicuruzwa byacu bituruka kongo guverinoma y'u rwanda yanze nk'umuceri amavuta y'amamesa ifu y'imyumbati n'ibigori leta y'u rwanda yatwangiye twe abanyekongo kwinjiza ibyo bicuruzwa hano ize biashara ile hapa Rwanda.
abo bacuruzi bato b'abanyekongo bavuga ko no mu gihe bemerewe kugira bimwe muri ibyo bicuruzwa bambutsa bashyirirwaho amananiza ashingiye ku misoro ihanitse basabwa Tulianza ingiza mafuta ya mawesa hapa Rwanda.
twabanje kwinjiza amavuta y'amamesa hano mu rwanda ku njerekani ya litiro makumyabiri twishyuraga amafaranga igihumbi magana atandatu y'u rwanda barayazamura bayashyira ku bihumbi bitatu magana ane ibyo byahise bitubera inzitizi twe nk'abakongomani tukabibona nk'uburyo bwo kutwangira kuzana ibicuruzwa Mani, Tusilete biashara premier jour tuliingiza ku munsi wa mbere twarayinjije uwa kabiri biwe ariko bigeze ku munsi wa gatatu baratubwira ngo tugomba kwishyura ibihumbi bitanu magana ane dusanga rero tutazabishobora hanyuma bwana turabireka tukaacha ibintu bimeze uku mu gihe abo banyekongo bavuga ko ku ruhande rwa bagenzi babo b'abanyarwanda bifuza kwambutsa ibicuruzwa bijya muri kongo bo byakirwa kuva ku mboga n'imbuto kugeza ku bikomoka ku matungo nk'amata n'amagi yewe n'inyama abo nabo bagasaba ko u rwanda rwaborohereza tungelipenda kwa guverinoma turifuza ko leta y'u rwanda idufasha rwose ikagabanya kiriya kiguzi cyo gusorera ibicuruzwa ku mupaka nk'urugero basubije injerekani y'amamesa ku gihumbi magana atandatu byatworohereza kurema isoko nta kibazo twanazana ibicuruzwa byinshi bivuye i kongo biza mu bugarama Kongo kuleta hapa Bugarama.
ku ruhande rw'u rwanda ariko ibyo kuba ibicuruzwa by'abanyekongo bitoroherezwa rurabihakana minisiteri y'ubucuruzi n'inganda mu rwanda ivuga ko hari amasezerano yo korohereza ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka u rwanda na kongo baheruka gushyiraho umukono kandi yubahirizwa madame habyarimana beata utegeka iyo minisiteri avuga ko ayakubiyemo urutonde rw'ibicuruzwa bikorerwa imbere muri ibyo bihugu bisonewe amahoro mu gihe bitarengeje agaciro k'amadolari magana atanu y'amerika ni ukuvuga ibihumbi magana atanu mu mafaranga y'u rwanda twakoze urutonde twumvikanye mu gihe kinini twaganiriye nabo kimwe ushobora kwambuka nta ngorane ni ibicuruzwa bigeze ku ijana na bitandatu ibyo byambuka nta rundi rubanza hanyuma hari ibyo bari bafite mu gihugu cyabo babona ko bibagoye ariko twabahaye karibu cyane cyane ni nk'amamesa babonaga batazi uburyo bayazana ariko twabashije kuvugana n'inzego zibishinzwe bashobora kuyazana ibijyanye n'ibicuruzwa bigira imisoro byo nta kindi cy'umurengera twashyizeho imisoro icibwa ibyo- izo- ibyo bicuruzwa inaha mu rwanda ni nabyo bicibwa ibicuruzwa bisa nk'abyo bivuye muri drc Icyakora witegereje ku masoko n'amaduka yo mu Rwanda yegereye imipaka ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo bicuruzwa ntibihagaragara. Na bamwe mu Banyarwanda baturiye iyo mipaka bo mu karere ka Rusizi babwiye ijwi rya Amerika ko ntabyo bajya babona. Ariko kandi bibaye bije ku isoko ryo mu Rwanda basanga hari icyo byafasha.
nta kintu kijya kiva muri kongo ngo kize mu rwanda vitaro ntabwo yomoka N- n'umuntu womora agasabune akumura ari kamwe nako wenda akumura nyine akatwaye mu ntoki bavuga ko ngo ko ari forode ngo ko ari ibiki ntabyo tubona kuko bibaye nk'ibyabuka hano twabibona ari ama- ayo mamesa nayo sindabona umuntu atambutse ibidu byadufasha da none se kuko i- ikongo ikiro cy'isukari gihura ni cya tatu ariko urumva ko ino isukari ni ibihumbi bibiri iyo sukari ije bakemera kwiza urumva ko igahura n'iy'u rwanda igiciro cyakunguka Ibintu bimeze uku mu gihe abategetsi bakuru ba Kongo n'u Rwanda ni ukuvuga Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Paul Kagame mu biganiro byabahurije i Goma mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize biyemeje gukuraho inzitizi zose zikibangamiye ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibyo bihugu byombi. Imipaka u Rwanda ruhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niyo yamaze igihe kinini ifunguye ku baturage mu gihe iruhuza n'ibindi bihugu nka Tanzania, Uburundi n'Ubugande yafungwaga ku mpamvu zinyuranye zirimo iz'amakimbirane mu bya politiki n'icyorezo cya COVID-19. Temistokle Mutijima, Ijwi ry'Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
murakoze cyane tumisitokure kuri iyo nkuru bamwe mu banyagihugu bo muri kongo kandi baba mu gisagara ca uvira barashima ukuntu igihugu cabo ca kongo cinjiye mu muryango w'ibihugu vya afurika yo mu buseruko uvuga east africa community umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedast ngabo yaraganiriye na bamwe muri bo Eh, twebwe nk'abakongomani tugize amahirwe menshi kuko duturanye n'ibihugu icyenda kandi ariko ibihugu bya East Africa nabyo ni byinshi rero bikaba bifitemo inyungu z'ubucuruzi abantu bazaza bagenda byoroshye byoroshye kandi bashobore ku- kugira ubucuruzi byoroshye ubwo rero bizafasha ku bijyanye n'imi- n'imibanire myiza n'abaturanyi jewe mu rwego rwanje numvaga ngira umuhamagaro wo kuja muri za kenya kuvuga ubutumwa kuja uganda n'ahandi hirya no hino ariko kubera rero ubushobozi bukeya idolari mirongo itanu ngo ugende uteresha nimba ari ku ma- ku maforontiyeri winjira uganda winjira muri kenya tukabitinya ariko rero kubera iyo mpamvu ibyo ibyo bibaye tukaba tugiye muri muri ubwo bumwe bw'ibyo bihugu bizatworohereza ku- ku- kujana ubutumwa no gusabana n'ibindi bihugu no kuramusa inshuti zacu dukenera kubu- kubona tut- tugize igihe tutabonana jewe sinagendaga usibye mu rwanda niho nagarukiraga na- no kuri goma uku sindatambuka kuri goma sindatambuka no mu rwanda ngo ndusohoke kwinjira muri east africa mbona ko ari igihombo eh, kubera yuko eh, congo ntifite amabarabara congo ntifite inganda ziproduza congo igura ibintu byose hanze eh, mu bindi bihugu iyo ntabwo ishora hanze eh, ibintu ya ya produire mu- inda- muri congo ko rero tugura niko duhomba amafaranga turayaha turayabajanira abandi tuza kubigurisha iwacu ku- ku- ku giciro gihenze rwose twe nk'abakongomani ni amahirwe manini tubonye yo kuja muri east africa kubera ko izafasha mu bintu bitandukanye ariko reka tubivuge nko mu bice bibiri mu buryo bw'umutekano ubwo kongo tugiye kugira ngo umutekano kubera ko muri kongo twisangamo imitwe myinshi yitwaje ibirwanisho iva mu bihugu by'ibibanyi cyangwa se by'ibituranyi nk'uburundi u u rwanda ubugande ibyo zose ni ibihugu eh, byagiye bivamo imitwe iva muri ibyo bihugu yisanga muri kongo ubwo rero ubwo habayemo imigenderanire myiza bizafa- bizadufasha kuko ibihugu bijya kubiganiraho bifatikanye abo bantu basubira iwabo abo barundi basubira iwabo abanyarwanda basubira iwabo n'abagande basubira iwabo kongo tubona amahoro n'umutekano kwinjira kwa kongo muri east africa twabyakiriye neza cyane Eh, urabona umuntu wavaga ahangaha aja i bugande muri kenya birasabaga ko wishyura amafaranga ya viza ayo ngayo azavaho habeho korohereza abantu uruja n'uruza rw'abantu kuva hano iwacu waje i bugande ugatura nabwo ni ukuviza gusa ko wahageze ntibisaba viza ya etablissement ikindi navuga ni uko imisoro taxe zo- zo- zizoroha kuko ibicuruzwa zo mu bihugu bya east africa bitariho imisoro iyo bigiye mu kindi gihugu cya east africa tuzagenda neza bitatugoye tuzabona amapasiporo bitatugoye ariko rero ikibazo dufite ni kimwe kubera ko twebwe dukoresha udukarite deregiteri bizatugora cyane kubera ari two dufite icyo twifuza ni uko bazana n'iyenda utundi dukarita dushobora kuduhuza twese kugira ngo tuzatugenda bitworoheye abarundi niba babyemera nk'uko abandi babikora ibyo dupimirwa muri congo bikaba byaduhesha uburenganzira bwo kwinjira twakwifuza ko bagabanya ayo mamezira ajyanye n'umu- n- n- na sante Ah, biratunejeje cyane kubona twinjiye natwe nyine tubaye nk'abandi tubonye uburenganzira bwo kuza twinjira mu bindi bihugu tudatanze amafaranga ni ukuri ryo ni ijambo ritunejeje cyane tungiyeyo abana dufite n'ibindi bintu inshingano nyinshi twoza tuja gukorayo kurangurayo ibintu tuzana ino urumva ni ibintu byinshi bikenewe kuvuga ngo tuba tuzindukirayo nabo bazindukira iwacu ariko twebwe twananirwaga kubera kuko ta ubushobozi tuba dufite bwo kugenda dutanga amafaranga ahantu hose tugeze ya viza bizaba byiza ku bijyanye n'umutekano kuko hari ikintu kinini gikorwa ibiganiro byose bizaba bibera hamwe ya mitwe yose bazayiganirira hamwe ya mitwe irwana iva mu bihugu bitandukanye igi- iri hano muri kongo cyangwa se ituruka hirya no hino bazicarira hamwe eh, mu biganiro by'aba- by'abayobozi b'ibihugu bazashobora kuvuga umuti wabyo kandi bazawubona wihuse kuko ntabwo igihugu kizaguma kurwana n'ikindi kandi byose biri kumwe
murakoze cyane mugenzi wacu vedasita ngabo kuri iyo nkuru tuve muri kongo tuje mu rwanda banki y'igihugu y'amajambere yo mu rwanda yatangaje uburyo bushasha bwo kuriha amafaranga y'ideni azwi nka bourse yo gutunga abanyeshuri bo muri za kaminuza n'amashuri makuru ubwo buryo bwiswe minuza bwifashisha ubuhinga bwa telefoni ngendanwa ni uburyo ababishinzwe basobanura ko bugamije kunyarutsa serivisi zahora zitebera abanyeshuri eric bagira ubusara tubwira ibindi
ufatiye ku bisobanuro by'abakuriye banki y'igihugu itsura amajyambere ubu buryo buzakoresha ikoranabuhanga basobanura ko mu gihe byafataga byibura ibyumweru bibiri ngo umunyeshuri abone buruse bizajya bifata umunsi umwe gusa iyi ni gahunda banki y'igihugu itsura amajyambere yinjiranyemo n'ibigo by'itumanaho rishingiye kuri telefone bikorera mu rwanda ni uburyo buzakoresha inzira eshatu ariko umunyeshuri akazajya yihitiramo imunogeye bwana wilson rurangwa ni umukozi wa beride ushinzwe iby'izi nguzanyo z'abanyeshuri muri kaminuza n'amashuri makuru umunyeshuri afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo tugiye kumwishyura dufite urugero arinjira muri minuza arasangamo peyimenti cyano eshatu ubu nizo dufite sofa dufite banki iyo ahisemo banki ashyiramo konte ye yahitamo momo agashyiramo telefoni ye yahitamo eyateri mobayiro kamasi agashyiramo telefoni ye iyo amaze kwemeza icyo gihe noneho umunyeshuri tuba tubona uburyo azishyurwa icyakora kubera ari gahunda nshya abanyeshuri bataramenyera ababishinzwe nabo bumvikanisha ko kwikubitira abatari bake bashobora kuzabanza guseta ibirenge urumva abanyeshuri baracyafite akaba ari wenda navuga ntibaramenye se kuko ibintu birakora cyangwa ntibikora so nkeka yuko bamaze kubona yuko bagenzi babo bayabonye kuko bafite uburenganzira bwo guhindura kuva kuri banki akajya kuri emutiyeni cyangwa eyateri kugira ngo twaba twabahaye nk'igihe kigera nk'amezi nk'atatu kugira ngo bashobore kwisanzura gukoresha neza nibabona serivisi ari ubuntu benshi bashobora kuzajya kuri iyo metode yo kwishyura ibi bihabanye n'uburyo bwariho abanyeshuri bishyurirwaga mu mabanki gusa kuri bwana christian mugenzi wari uhagarariye ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni mu ishami rya mobayiro mani ashingiye ku gihe cye yiga muri kaminuza z'uburyo byagoranaga kubona buruse akemeza ko minuza izarushaho korohereza abanyeshuri nahoze mbitekereza icyo bivuze ku munyeshuri ni ikintu gitangaje ni ukuyabona real time igihe bayohereje uhita uyabona kuri telefone yawe ikindi cyiza dufite ni uko ushobora gusaba mini statement cyangwa full statement yawe y'amafaranga wakiriye hari ayo bakase bayakatiye hehe icyo nacyo ni ikintu cyiza ikindi wenda ni konti zafunze kubera ko umuntu amaze igihe atayikoresha hari uburyo bwo kurisitinga pini umuntu ashobora kubyikorera ubu buryo bwa minuza bugaragaza nk'ubugiye korohereza abanyeshuri buzahera ku bari imbere mu gihugu ku bandi biga hanze ibyabo birasa n'ibitarasobanuka muri ubu buryo bwa minuza ababishinzwe bakemeza ko bikigoranye kuko bya byasaba kubanza kuvunjisha amafaranga y'amanyarwanda mu madevize bikurikije igihugu buri munyeshuri aherereyemo ni uburyo kandi berdi isobanura ko buzafasha kwishyuza abigiye ku nguzanyo ya leta bose gusa hagakomeza kuvuka igisa n'impungenge ku banyarwanda baba hanze barigiye kuri iyo nguzanyo byongeye batigeze bagirana amasezerano na leta ko bizibaguriza berdi ikavuga ko abigiye ku nguzanyo bari imbere mu gihugu kabone n'ubwo batagiranye amasezerano na leta bemera kwishyura ku bari hanze y'igihugu bwana rurangwa akavuga ko bazakorana na za ambasade z'u rwanda bakabasha kubishyuza na fete nka minisiteri ireberera ambasade zose turifuza gukorana nayo kugira ngo nibura dushobore gukorana na ambasade aho ziri zose ku banyarwanda bazigana babashishikarize kuba nabo baba bamwe mu bagira uruhare muri iki gikorwa cyo kwishyuza abanyeshuri ariko mu bagira uruhare mu gufasha abana b'abanyarwanda bo kuba babona uburezi bukwiriye nk'ubwo babonye nabo banki y'igihugu itsura amajyambere igaragaza ko muri ubu buryo yise minuza bwo gutanga inguzanyo ku banyeshuri ba za kaminuza n'amashuri makuru ukwezi kwa kane uyu mwaka bamaze kwishyurira abasaga magana atandatu mirongo itanu bo mu bigo by'ubumenyingiro mu bagera mu bihumbi umunani barangije kwiyandikisha ijwi rya amerika ntiyabashije kubona abanyeshuri baba barishyuriwe hifashishijwe ubu buryo bwa minuza ngo twumve uko mwumva itandukaniro n'uburyo bwariho gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana binubira itinda ry'amafaranga y'inguzanyo ya buruse umwari anizi nyirambonimpa arangije mu ishuri ry'itangazamakuru muri kaminuza y'u rwanda ishami rya huye ashingiye ku bibazo bakunze guhura nabyo agasanga uburyo bushya bushobora kuzafasha barumuna be ndumva ari byiza cyane kuko hari uburyo wenda batindaga uburyo byajyaga kugera byonyine ukwezi kwa kabiri abantu barimo bararira bavuga bati turakennye ukenewe tumereye nabi nkeka ko nibaramuka babikemuye gutyo bakanoza izo serivisi ndetse n'ubwo buryo koko uko bivuzwe bikaba aribwo bizakora bizorohereza abanyeshuri mu buryo bw'imibereho mu buryo bw'imyigire kuko hariho n'ababa batagira mashine bakenera note cyangwa se bagakenera na interinete zibafasha mu gukora research zitandukanye abagombye kwishyurirwa inguzanyo bose hamwe barabarirwa mu bihumbi mirongo itatu amafaranga yishyurwa n'uwarangije kwiga atandukana bitewe n'ibyo yize kuko hari n'abo leta yorohereza kubera amashami bakurikiye itegeko rivuga ko uwishyura agomba guhita atangira kwishyura akibona akazi abagombye kwishyura iyi nguzanyo ni abize kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo inani kugeza ku bakiri gusaba inguzanyo n'abazayisaba mu myaka izaza ubwishyu bw'iyi nguzanyo buri ku mpuzandengo y'umunani ku ijana by'amafaranga umuntu yinjiza ku kwezi ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali arakoze cyane ariko bagirubutsa kuri iyo nkuru ubu naho ni umwanya w'inkuru yerekeye amagara y'abantu bungabunga ubuzima
ndabaramukije ni eugenia mukankusi mbashimiye kuba muri kumwe natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima impuguke zivuga ko abantu basanganywe uburwayi bashobora kugira ibibazo bikabageza kure iyo bafashwe na covid cumi n'icyenda uburwayi abantu bagendana buri mu bwoko bwinshi hari nk'umuvuduko w'amaraso kanseri indwara z'imiyoboro y'amaraso na diyabete mu nyigo yatangajwe n'ikigo cya amerika gishinzwe kurwanya indwara no kuzikumira abashakashatsi basanze ubwandu bwa covid cumi n'icyenda butuma ibimenyetso bya diyabete bikara abarwayi ba diyabete bari mu bashobora kwibasirwa cyane na covid cumi n'icyenda kandi ubwandu bwa virusi ya korona bushobora gutuma haboneka abarwayi bashya ba diyabete turahera muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abafite indwara ya diyabete bazahajwe na covid cumi n'icyenda kuva icyorezo cya virusi y'itera cyadutse mu gihugu goma umujyi wibasiwe na virusi ya korona wapfuyemo abantu benshi bazize kovide mu bantu bari basanganywe diyabete ni ikintu gihangayikishije ababana n'iyo ndwara kimwe n'abakozi b'umuvuzi zenemo neti zayidi afite ibindi bisobanuro
landry arwaye diyabete aherutse gupfusha nyirakuru nawe wari urwaye diyabete kandi yapfuye nyuma yo kwandura covid cumi n'icyenda ibyo byamuteye ubwoba ku buryo arimo kurushaho kwita ku buzima bwe aza kuri iki kigo cyita ku bafite uburwayi bwa diyabete gukurikirana uko ubuzima bwe buhagaze kuri landry iki ni igihe kigoye
iki gihe cya covid cumi n'icyenda gikomereye twe abarwayi ba diyabete narwaye iyi ndwara mu buryo bw'uruhererekane rw'umuryango na nyogokuru nari nsigaranye yitabye imana
uhagarariye ishyirahamwe ry'ababana na diyabete muri congo avuga ko abarurwa bagera kuri makumyabiri babanaga n'iyo ndwara mu mujyi wa goma bapfuye kuva covid cumi n'icyenda igeze muri icyo gihugu
hari impfu zimwe twamenye mu mwaka wa bibiri na makumyabiri bagera kuri batanu bazize covid cumi n'icyenda no muri uyu mwaka hari abagera kuri cumi na bane tumaze kumenya bapfuye ibi byose biratubabaza muganga minos minani avuga ko abarwayi ba diyabete bari mu bugarijwe na covid cumi n'icyenda kurusha abandi
abarwayi ba diyabete iyo isukari yo mu maraso izamutse ubushobozi bw'umubiri bwo kwihagararaho imbere y'indwara zandura buragabanuka ikindi virusi ifata mu bihaha iciye mu musemburo wa anzime iyi anzime rero ni ingenzi cyane ku barwayi ba diyabete abarwaye umuvuduko w'amaraso n'abandi barwaye indwara z'ubuhumekero niyo mpamvu abantu nk'abo bazahazwa n'indwara kurusha abandi
abahanga mu by'ubuvuzi bifuza ko hashyirwaho politiki y'ubuvuzi yihariye yakwibanda ku bukangurambaga mu kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ku bantu bashobora kuzahazwa cyane n'indwara
ku bindi bijyanye n'indwara ya diyabete twavuganye na muganga daniel katambo kinengu ni impuguke mu bijyanye n'imibereho igamije gukumira cyangwa se kubana n'indwara zitandura nka diyabete
diyabete ni imimerere ituruka ku bwiyongere bw'ingano y'isukari mu maraso niba isukari mu maraso yawe izamuye no kubura umusemburo wa insuline ukorwa n'urwagashya iba ikunze kuba ku bana bato iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa mbere ariko niba iyo mimerere izanywe n'uko uwo musemburo wa insuline udakora neza bikaba bifitanye isano n'uburyo ubaho iyo ni diyabete yo mu bwoko bwa kabiri niba imimerere nk'iyo cyangwa izamuka ry'isukari rigaragaye mu gihe utwite kuva ku cyumweru cya makumyabiri na kane kugeza ku cya makumyabiri n'umunani igihe dukora isuzuma iyo ni diyabete yo mu gihe cyo gutwita niba ufite ubundi burwayi ukaba uri gukoresha indi miti ishobora kuzamura diyabete iyo mimerere ishobora kugirana isano no kunywa inzoga nyinshi bigatera ukubyimba kw'impindura iyo ni diyabete y'impindura niba ibyo bifitanye isano no gukomereka kw'impindura iyo ni diyabete iturutse kuko gukomereka izo diyabete zose zijya kugira ibimenyetso bimwe usanga umurwayi wa diyabete akubwira ko yumva ashaka kunywa amazi menshi akajya kwihagarika kenshi ugasanga n'ubushake bwo kurya bwiyongereye cyane ibinyamasukari ijambo riboneye ryo gukoresha si ukuvuga ko abarwayi ba diyabete y'ubwoko bwa kabiri bafite ibyago byinshi kurusha abandi buri wese afite ibyago bingana n'iby'undi mu kwandura covid aho itandukaniro rizira ni uko iyo urwaye diyabete kandi itavurwa neza hanyuma ukandura covid usanga uzahaye cyane ukaba wamara iminsi myinshi mu cyumba cy'indembe ku bw'ibyago ishobora no kuguhitana ubwoko bwose bwa diyabete waba urwaye umuti wa mbere ni uguhindura uburyo ubaho
ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko ibihugu bitandatu bya afurika bizaba ibya mbere ku mugabane mu guhabwa tekinoloji ikenewe yo gukora inkingo mrna umushinga wo guhererekanya iyi tekinoloji watangijwe mu mwaka ushize intego yari ugufasha ibihugu bifite amikoro ari hasi cyangwa se ibifite amikoro aciriritse gukora izo nkingo ku bwinshi kandi hakurikijwe ibisabwa ku rwego mpuzamahanga misiri kenya nigeria senegali afurika y'epfo na tunisiya bizahabwa tekinoloji yo ku rwego rw'igi hejuru ikoreshwa n'amasosiyete nka pfizer biontech na moderna ku nkingo zayo za covid 19 more than 80% of the population of africa yes, is yet to receive hejuru ya mirongo inani ku ijana by'abaturage ba afurika ntibarafata doze n'imwe y'urukingo ubu busumbane ahanini bwatijwe umurindi n'uko inganda zikora inkingo ziganje mu bihugu bikeya bikize
yego twemera ubufasha twagiye tubona ariko ibyo ntibirama udufashe gushaka ubushobozi reka dufatanye mu gukemura inzitizi no kwereka isi ko afurika ifite ubushobozi abahanga n'inganda zitanga inkingo imiti n'ibikoresho byakwifashishwa mu buvuzi muri afurika
kandi birumvikana ibi si mbifata gusa nk'intambwe ikomeye igana imbere mu kurwanya icyorezo ahubwo ni intambwe ikomeye igana ku kwigira kwa afurika mu bijyanye n'inkingo
intego tugomba gukurikirana ni yuko kurengera uburenganzira bwite mu by'ubwenge bitagomba kutubera intambamyi mu gukora no gukwirakwiza inkingo aho zikenewe hose iyo niyo ntego inzobere zivuga ko virusi ya korona yagize ingaruka ku buzima bwo mu mutwe mu buryo butandukanye abantu benshi bahuye n'ibibazo bishobora kubahangayikisha cyane ndetse bikabarenga twashatse kumenya icyo mutekereza ku ndwara y'agahinda gakabije depression n'ingaruka imvamutima n'uburyo twiyumva bigira ku buzima dore uko bamwe babyumva iragose muri nigeria
ukwigunga gukabije kuriho kuraza wabyemera utabyemera bishobora kukubaho waba wumva umeze neza cyangwa nabi rero ntugafate ingamba zikomeye zishobora kugutera kwicuza
ukwiheba gukabije ni imimerere aho umuntu aba ababaye bitewe wenda no gutenguha
ni ikintu gisanzwe gishobora kuba kuri buri wese bitewe n'ibintu runaka
urabizi ko hari uburyo tujya twumva tugiye kugwa mu gahinda gakabije cyane cyane iyo uhanganye n'ibibazo runaka ariko ngegerageza uko nshoboye kose nkaguma nishimye ibyishimo byawe umunezero wawe ntabwo bishingiye ku wundi muntu wahitamo kwishima njye nahisemo kwishima urumva umunezero ni imbere muri wowe ibyishimo ni ibintu biza mu gihe runaka
mu gihe wumva ubabaye bikabije nibwira ko amasengesho ariyo washyira imbere kandi ntekereza ko tugomba guhora twiteguye gufasha abo bose bababaye cyane mu rwego rwo kubagira inama nziza no kubafasha mu byo bakeneye nyuma y'imyaka ibiri icyorezo cya virusi ya korona kirasa n'ikiremereye ku buzima bwo mu mutwe bw'abanyamerika hari benshi barimo guhura n'ibibazo kuva ku muhangayiko kugera ku gahinda gakabije
imyaka hafi ibiri ishize y'ubwigunge n'indwara byatewe n'icyorezo yagize ingaruka nyinshi atari impfu n'ubundi burwayi buzanwa nacyo gusa ahubwo no mu mitwe yacu
mbere y'icyorezo habonekaga umuntu umwe ku bakuze icumi ugaragaza ibimenyetso by'uburwayi bwo kwiheba n'agahinda gakabije none ubu ubushakashatsi bwacu burerekana ko abantu batatu ku icumi bakuze bagaragaza ibyo bimenyetso abakuze bari mu myaka yo gukora abagize inshingano nyinshi mu gihe cy'icyorezo basa nk'aho ari bo bibasiwe cyane
dukunze kubita icyiciro cya sanduwici bitewe n'uko babarizwa mu myaka iri hagati y'abana n'ingimbi ndetse n'ababyeyi babo usanga bakora ibishoboka ngo bite ku babyeyi babo baba bakeneye byinshi bitewe n'ubwigunge bakabihuza no kwita ku bana babo ndetse biranashoboka ko babihuza no kwita ku mibanire yabo n'abandi ni aha dusoreje ikiganiro bungabunga ubuzima mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimiye mwese naho ubutaha mumererwe neza kandi mukore ku buryo umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
arakoze mugenzi wacu eugene mukankusi kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima mwari muri kumwe nawe yanitanga ishaka nadia taha yadufashije kwegeranya ibiganiro mugire umugoroba mwiza mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika